iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda twumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose naho mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe ndabasuhuza mbaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo amakuru tubagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya korona muri kumwe na jeffrey mutagoma mu rwanda abagize imiryango y'abasigajwe inyuma n'amateka bo mu mujyi wa kamembe ho mu karere ka rusizi barasaba inzego z'ubutegetsi n'abandi bagira neza kubagoboka muri ibi bihe byo kuguma mu rugo tubayeho nabi cyane dore nk'ubu ngubu ubona amafaranga bagiye gukora nyine bagiye kuwushakisha kugira ngo ubashe kuba wabona naho ntawe tugikora ubu ni ukwirirwa twicaye gutya nyine uwo ni umwe mu basigajwe inyuma n'amateka utuye mu karere ka rusizi muri rambuye ni mu kanya turanyarukira no mu burundi kumva icyo perezida nkurunziza yabwiye abarundi ku munsi mukuru w'umurimo uyu munsi kandi ni uwa gatanu abakandida ku mwanya wa perezida mu burundi biyamamaza ayo makuru yose rero n'andi ni mu kanya ntimugikure reka ariko tubanze tubagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugiye kugezwaho na aloise bigirimana aloise
urakoze jofre turahera mu yavugwa muri afurika ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi hcr riragabisha ko hashobora kuba ingaruka mbi ku mamiliyoni y'abanyesudani y'epfo igihe covid cumi n'icyenda yoshinga imizi igakwirakwira muri icyo gihugu umuvugizi wa hcr babar baloch avuga ko gushika ubu abantu mirongo itatu na batanu bamaze kwemezwa ko banduye umugera muri sudani y'epfo ariko ko mu gihe uwo mugera worandagata ibintu byoyangara na nyabujya ico gihugu kirimwo umuriyoni umwe n'ibihumbi amajana indwi by'abaroci avuga ko amakungu akwiye gukora ibishoboka kugira kinge akaga k'uwo mugera muri ico gihugu muri ico gihugu nyene ishirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka zina muntu amnesty international ryagiza leta ya sudani y'epfo kubandanya yinjiza mu gihugu ibirwanisho amnesty yemeza ko birenze ku bihano oni yafatiye ico gihugu haraheze hafi imyaka ibiri amnesty international itera kamo akanama ka oni kajejwe amahoro n'umutekano ku isi kongera kunagura ivyo bihano byo kuza ico gihugu kugura ibirwanisho abategetsi b'ico gihugu bavuga ko iki atari igihe co kongereza gusaba ikindi kiringo c'ibihano mu gihe ibihugu biriko birafasha mu mugambi w'amahoro bibona ko hari intambwe zishimishije zashitswe ko ivyo bihano byashyizweho mu kwezi kw'indwi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani birangirana n'impera y'uku kwezi kwa gatanu nico gihe akanama kaoni kajejwe amahoro n'umutekano gategekanya kwemeza canke guhakana kubisubizaho abategetsi b'abanyafurika bakomeye mu gisata c'amagara y'abantu bavuga ko mugabane wafashe ingingo zibereye mu kurwanya ikwirakwira ry'umugera wa korona mu gihe bavuga ko guhagarika imirimo mu bihugu bimwe byagize akarusho mu kugabanya ikwirakwira ry'uwo mugera abahinga bavuga ko ariko byatumye ubutunzi hamwe n'imibano y'abantu bisinzikara babishikirije mu gihe igihugu cya afurika y'epfo cyasinzikaye kurusha ibindi kuri uwo mugabane kiri mu myiteguro yo gutezurira abanyagihugu ku ngingo cyafashe za guma mu rugo ariko umuyobozi wa oms mu karere ka afurika dr matsidiso moeti ashikiriza ko impangane muri afurika gushika kuri wa gatatu itariki mirongo ibiri n'icenda z'ukwezi kwa kane afurika yari imaze kuronka abanduye covid cumi n'icenda bashika ku bihumbi mirongo ibiri na bitatu hamwe n'abarenga amajana icenda umaze guhitana ni igitigiri gito ugereranije n'utundi turere tw'isi abasirikare cumi ba misiri barimwo intwazangabo barishwe canke boba barakomeretse kuri uyu wa kane igihe bombe yari mu modokari barimwo yaturika mu buraruko bw'intara ya sinayi byashyikirijwe n'umuvugizi w'igisirikare ca misiri nta muhari urabyitirira ariko igisirikare ca misiri cama catanye mu mitwe n'abarwanyi bagira ku vyiyumviro by'umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu abapolisi n'abasirikare amajana baramaze gusiga ubuzima muri ivyo bitero muri ako karere ka sinayi kuva perezida mohamed mursi akuwe ku butegetsi mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu ubushinwa bwatangaje kuri wa kane ko ata mugambi bufise wo kwivanga mu matora y'umukuru w'igihugu y'uyu mwaka muri leta zunze ubumwe za amerika ni nyuma yaho ku munsi wa gatatu perezida donald trump yashikirije ko ubushinwa bwiteguye gukora ibishoboka byose kugira atsindwe ayo matora trump yashikirije ko ubushinwa bwifuza ko umukandida w'umugambwe w'abademokrate joe biden ari watsinda kuko ngo ashobora kuzobatezurira amatagisi ku bidandazwa yabafatiye umushikiranganji w'ubushinwa ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu genge shuange ashikiriza ko ubushinwa bwamye bwemeza ko amatora y'abanyamerika yega abanyamerika ubwabo avuga kandi ko yizeye ko abanyamerika batazokwegera ubushinwa muri iyo politike yabo
aloyizi bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru ayo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu burundi aho umukuru w'igihugu ejo kuwa kane yagejeje ijambo ku barundi abasaba kuzubaha uzamusimbura perezida Pierre Nkurunziza yavuze ko yishimiye aho agejeje igihugu mu iterambere mu myaka cumi n'itanu amaze ari perezida eloge willy kaneza afite inkuru irambuye
mu ijambo ryiwe perezida nkunziza agarutse ku migambi myinshi cyane avuga ko leta yashyitse ko myaka cumi n'itanu yazamutswe uburundi mugabo n'akamubakiye ntiyakibagiye imyaka cumi ya mbere kwabaye ukumena umushike no gusimba imitego myinshi iruhande y'imigambwe n'amasendika bikorera inyungu z'abakoroni twamaze imyaka cumi mu mageragezwa atagira uko angana ingeso mbi zifatiye ku kwimenyera bamwe bamwe bose bari bakuye iyo bahora mu gihe cy'intambara amacakubiri ukwinubana n'ubucengerana ugucanamwo kw'abonse rimwe mu mashyirahamwe n'imigambwe hariho akagaye agasuzuguro kutubaha inzego ku bantu bamwe bamwe mu bisagara bimwe bimwe twaje ku kivi abandi nabo bijyamiye canke barorera abiyita abahetsi b'uburundi baduhitiyemo integuro y'imigambi bidafatiye ku byifuzo by'abarundi abandi bakaduha imfashanyo z'uruhendo abari mu masendika amwe amwe n'abanyeshuri ba kaminuza babaye ibikoresho by'abakoroni abayegeregere akaba utavana ko iterabwoba ryakorwa cane cane hegereye amatora imigambwe imwe imwe itashiraho intayishitse imwe muri iyo migambwe yahisemwo inzira y'intambara amashirahamwe amwamwe yavuga ngo ntaharanira ivyicaro vya politike ariko adasiba ku kwisuka mu vya politike agatimatare ko kuvuguruza abenegihugu mu gutembagaza inzego zitorewe ariko ivyo perezida nkunziza yise imitego yishimiye ko yayisinze kugezaho n'abanse guha imfashanyo igihugu ciwe bumirwa ikigo obere gifashanije n'abajeje intwara n'abajeje umutekano carongereje umwimbu uko umwaka utashe bituma leta yibako ku bice hafi mirongo icenda kw'ijana twavuye kuri mirongo ine na bitanu kw'ijana hari abari biteze ko batadufashije tutazohemba abakozi ariko siko byagenze kuko turetse ko twabandanije tubahemba tubanabongeye agahimbaza musi muri wa mugambi wo kugabanya ubusubasumbane bw'imishahara kwitunganiriza amatora inshuro itatu tutarindiriye akimuhana ni intambwe idasanzwe mu gusubiza iteka Burundi ni kandi ikimenyetso kigaragaza ko dushoboye ubwo bushobozi umukandida w'umugambwe senere utavuganwa n'ubutegetsi agatonrwasa yiyamarije ku mugwa mukuru wa kayanza mu buraruko kuri uyu wa kane ntabubona uko abivuga afatiye ku bisata bitatu burimyi ubworozi hamwe n'uburovyi asigura ko vyibagiranywe ushaka no guteza imbere igihugu uteza imbere abanyagihugu abo ubirengagije ukiyongereza imishahara wewe ukongereza imishahara bagufasha gutegeka kumbure no gukandamiza iterambere ni bayibayi aba bantu baja kwiga mu mahanga bagaherayo igisata c'imishahara catunganijwe neza bakumva yuko bagarutse bashobora kuronka agahembo gashimishije natwe ibitaro vyotera imbere abarundi ibyo bakeneye byose kwa muganga bakabironka bitabavunye uburundi turi mu ishyirahamwe mpuzamakungu oni turi mu mashyirahamwe y'uturere twabwirizwa kuyakuramwo inyungu mugabo kubera yuko iby'imigenderanire byacu biyumbayumba bicumbagira bisa naho ataco tuhanoba abari mu myiyamamazo nka rwasa nkunziza hari icyo abasaba uyu munsi mukuru uhuriranye n'ibihe bidasanzwe kuko uhuriranye n'igihe cyo gusozera igikorwa imana mashuri byose yadushinze cyo kurongora uburundi dusabye abiyamamaza muri aya matora kubigira mu mahoro n'umutekano ntibajuragize abenegihugu bazeye ko amajwi bahiganishe imigambi bareke abenegihugu bace urubanza uzorushwa azoshiraho intaha ishize hanyuma uzotsinda n'abatsindire bose na karengo ayo imana itakugeneye nuhashinga intahe uhashinga ijisho n'abarundi muri rusange ntiyabibagiye washaka kubasaba kuyoboka umukuru w'igihugu agiye kuramutswa uburundi maze intambwe y'iterambere no kwisha tukizana tugeze ko ntizisubira inyuma umunsi n'umwe perezida nkunziza yanagarutse ku kiza cya korona cyugarije isi aho yagize ati ingingo zihagije zarafashwe twese dusabwe kuzubaha no kuzubahiriza ibisigaye imana izotuzitirira nk'uko yama iturinda ibyago kuva kera turabaremesheje iki kiza n'imvura izohita eroje urikaneza ijwi rya amerika urakoze loje turacyari mu burundi aho ejo kuwa kane hatangiye igikorwa cyo gutanga amakarita y'itora ku bantu biyandikishije mu kwezi kwa cumi n'abiri umwaka ushize akanama gashinzwe amatora muri icyo gihugu seni kavuga ko ari igihe cy'inyongera cyo kwiyandikisha ku batari batoye itegeko nshinga mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani barimo impunzi zikomeje gutahuka ibyo rero ni mu rwego rwo kwitegura amatora y'umukuru w'igihugu Pierre Claver niyo nkuru arakomeza kuva kuri uyu wa kane gushika ku munsi wa mbere w'indwiza igice ca kabiri c'abiyandikishije ngo bazotore mu matora ategekanijwe muri uku kwezi kwa gatanu bahamagarirwa kuja gutora amakarata y'itora mu gihugu cose abo biraba hanini n'abatashoboye gutora ikarata zabo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani igihe c'amatora y'ibwirizwa shingiro hamwe n'abiyandikishije mu kwezi kw'icumi na kabiri k'umwaka uheze umuvugizi w'umugwiseni utegura amatora filipo nzobonariba niwe yabitangaje ayo makarata y'amatora bazoyatora kuva isaha imwe n'igice zo mu gitondo gushika isaha cumi n'imwe n'igice z'umuhingamo mu bibanza biyandikishirijemwo ico gikorwa bazogifashwamwo n'abakozi ba seni bazoba bari muri ivyo bibanza kikazokurikiranirwa hafi n'abakozi ba seni ku rwego rwa komine aribo sesi n'abo ku rwego rw'intara sepi umugwi seni ukaba umenyesheje abiyandikishije mu mahanga igihe co gutora ibwirizwa shingiro baba baratashe mu burundi ko amakarata yabo mashasha bazoyatora ku biro bikuru by'umugwi seni ariko rero ibiri muri iri tangazo ntivyerekeye abasirikare bari mu gikorwa cyo kugarukana amahoro mu bihugu vyo hanze mu gihe c'itora ry'ibwirizwa shingiro ubu batahutse mu burundi kuko ababakurira bazobamenyesha ukugene ivyabo bitunganijwe abo bari bahawe amahirwe ya kabiri n'umugwiseni kugira ngo biyandikishe ni cyane cyane abarundi bariko barahunguka bavuye mu mahanga abo igihe umugwiseni wandika abashasha barenga ibihumbi mirongo irindwi nka bose bahungutse bava muri tanzaniya mu gihe ubu bageze ku bihumbi birenga mirongo umunani umugwiseni uvuga ko ari amahirwe bahawe kuko mu bisanzwe abazotora ari ahanini abatoye ibwirizwa shingiro yamara ako kamo ntikitabwe neza nk'uko byasiguwe n'abaserukira seni mu bibanza bitandukanye byari bigenewe kwiyandikishirizamwo icyo bikoze hari abandi batinyutse bariyandikisha nk'uyu jewe kubera ntari bwiyandikishe n'ukuri nanumva umengamere nabi kubera nk'ubu nyene yandikishije numva ameze neza kweri kubera nyene ndiko nditegurira nyene kuzotora amatora nyene ya 2020 mu batashoboye kwiyandikisha harimo abanywanyi b'umugambwe cdp n'uwurongoye aniseti niyo nkuru batahutse inyuma y'ikiringo cari catanzwe na seni amashirahamwe yigenga cane cane yakorera mu gisata c'amatora nka kosome ryishinze kugenzura ingene amatora atunganywa avuga ko hari abarundi benshi bakiri mu buhungiro hamwe rero na benshi mu bariko barahunguka bakumiriwe muri ayo matora justine nkuru nziza atwara kosome ubu rikorera mu buhungiro abona ko iryo kumigwa ari kimwe mu mahinyu agaragaza muri kosome no mu bandi bose bo muri sosiyete sivile twe tubona yuko ni ibintu by'igikenye biriko biraba kuko ubwa mbere na mbere n'amatora ahohotera ibwirizwa shingiro abarundi biyumvikaniye ko ibwirizwa shingiro ryavuye mu masezerano ya arusha hariho n'abandi bantu urabona benshi bari hanze y'igihugu batuvuga bati ibyo ntitubyemera ujya mukuru w'igihugu yishyizeho ku nguvu ni ni umugambwe umwe uri kurajya mu matora nicyo gituma rero tuvuga tuti ni ukuri naho bavuga ngo basubiremo ngo abiyandikisha urabona noneho hari nk'abariko barataha ariko barahimiza ngo batahe ego barataha mugabo urabona naho bashaka gutora ntibazotora kuko ntibashoboye kwiyandikisha yamara umugwiseni wemeza ko icyo gikorwa cyagenze neza ndetse ko bashoboye kwiyandikisha abantu barenga gato ibihumbi ijana na cumi n'indwi n'amajana umunani na mirongo itandatu abo bandikiwe ahanini mu ntara ziri ku mbibe z'uburundi za kirimpunzi nka ngozi na kirundo mu buraruko ruyigi mu buseruko na makamba mu bumanuko bw'igihugu abazotora bose hamwe nk'uko ibitigiri vya seni bivyerekana n'abarenga gato imiliyoni zitanu hafi igice c'abarundi bose ico gikorwa co gutora amakarata kigiye kuba mu gihe ukwiyamamariza ayo matora ategekanijwe ku itariki mirongo ibiri z'ukwezi kwa gatanu vyamaze gutangura umugwiseni wemeza ko ivyo bikorwa bibiri ata na kimwe kibangamira ikindi pye clave niyo nkuru kigali ku bwijwi rya amerika
inshuti mwese namwe bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika ibikorwa byo kwiyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu burundi byaratanguye iminsi yose ku wa mbere no ku wa kane ijwi rya amerika rizokwegera umwe wese mu bakandida bari kubahiganira ico kibanza kugira ngo atubwire imigambi ngendegwa ko yifuza kurangurira abanyagihugu mu gihe yogira amahirwe agatorwa ijwi rya amerika rirateye akamo rero abo banyepolitike bose uko ari ndwi kwitabira ico gikorwa co kumenyekanisha ku iradiyo yanyu imigambi n'imigabo yabo namwe bakunzi bacu ico tubasavye ni ukuturungikira ibibazo n'ivyifuzo muba mwifuza kubashikiriza turabashimiye
tujye mu rwanda aho bamwe mu bahinzi b'ibirayi mu karere ka rubavu binubira amafaranga atanu ku kiro bacibwa n'amakoperative babarizwamo baravuga ko ayo makoperative abatera igihombo kandi nta kindi abamariye claude ganza munyamagana ni umunyamakuru wacu uri muri ako gace araduha inkuru irambuye nakumviza mukuru ko ari amakoperative acunga yuko umuturage agiye gusarura gusa akaza agafatayo amafaranga atanu akigendera no mu zindi serivisi ukorerwa umunyamuryango cyangwa se umuhinzi ntacyo bamufashaho umuhinzi yirwanaho ku mbuto ku mafumbire ku miti byose akirwanira uyu ni umwe mu bahinzi b'ibirayi bo mu mirenge ya busasamana na bugeshi izwiho kugira umusaruro mwinshi ku bihingwa binyuranye bavuga ko amafaranga atanu baka kuri buri kiro cy'ibirayi bagurishije ari menshi kandi ko nta nyungu yakomokaho barigera babona mu buryo bufatika ku icyo kibazo kimeze muri rusange nta bwisanzure dufite kubera ko amafaranga badukata ku kiro tubona ari menshi kandi noneho nyuma yaho baza kuduha induza ubwasisi bakaduha udufaranga dukeya ibihumbi bitanu mu gihe cy'igihembwe cy'ihinga ntacyo biba bitumariye kandi barafashe amafaranga menshi ejo ubona paki y'amafuso abiri batwara ibihumbi bigera mu ijana ariko ntibabona kugira ngo hari inyungu nabibonyemo nta n'iyumva igaragara mfite muri ubwo buhinzi mwabaza n'abandi bahinzi hano bo bacungaga uko umuhinzi asaruye bakaza gusaruza gusa amafaranga atanu gusa leta mwavuga ko yashihaye umwanya bari abantu bayoboye amakoperative ngo babone uko batunyunyuza imiti kuko nta kintu badufasha pe mu by'ukuri baje hose abahinzi aho bose nta kintu tubona cyo koperative yari yatumarira ngo ni iki ngiki aba bahinzi bavuga ko nubwo amakusanyirizo yabanje kuzamo ibibazo byinshi ariko nibura hari icyo yari abamariye kiruta aya makoperative yayasimbuye imbuto turayigurira cyane wakenera amafaranga ngo bajye kukuguza amafaranga ngo utere umuti ariko abo bake tuyoboye waburaga umuti waza ukabasaba amafaranga bakayaguhereza ugatera umuti ukabishyura wejeje abaye bahaga ni abahe aga makusanyirizo gavuyeho yari yakoraga neza kuko kubasumbya cyane rwose ahubwo bitwa nuko twabaga mu makusanyirizo mbere ko amakusanyirizo yo yaguzaga abaturage ikabaha za mitiweli ikabaha amafumbire ikabaha n'imiti ndetse n'ugize ikibazo akagera ku ikusanyirizo akagikemura ariko mu makoperative ntacyo batumarira ku bw'aba bahinzi amakoperative atuma hatabaho akajagari mu gihe cy'umweru w'imyaka ariko bifuza ko amafaranga bacibwa ku kiro yagabanywa kandi amakoperative akajya baguriza mu gihe bakeneye inyongeramusaruro n'ari amafaranga tubona ari menshi ku kiro rwose kandi nta kintu aba yashoyemo ari ugusoresha gusa byibuze wenda niyo wagerageza kugira ngo wenda abone iyo koperative uko yakora abiri ku ntuza ku kiro biraruta nje numva uko byari bikwiye gukorwa koperative yaje iratwara abiri ku musaruro ku kiro noneho ayatatu agasigarira umuhinzi kubera ko usanga iyo ufashe umusaruro bakagukata amafaranga atanu ku kiro ubona bagutwaye amafaranga menshi bayashyiraho ntabwo mwabanje kubyumvikanaho mwese ngo mubyemeze byabayeho ng'itegeko urebye muri rusange ku bahinzi nta ruhare babigizemo mu kuyagena ni leta yabigizemo uruhare ikigo gishinzwe guteza imbere amakoperative mu rwanda rca cyo kivuga ko amafaranga atanu bacibwa kuri buri kiro atari menshi bitewe n'imirimo myinshi koperative ikora kandi mu nyungu z'umuhinzi jean bosco harerimana ni umuyobozi mukuru wa rca ubundi koperative ni nazo zifasha abahinzi kuba inyongeramusaruro zabageraho kimwe no gukoresha bya bigega by'ubuhunikiro kimwe no kubageza ku isoko ku buryo bworoshye kuko mu gukorera muri koperative hari ibyiza byinshi bifite akamaro kurusha gukora umwe ku giti cye haba no kuba ibiciro ku masoko banegosiya n'abaje kubagurira iyo bahagarariwe kandi ari benshi icyo gihe kunegosiya igiciro ku buryo bujya mu nyungu z'umuhinzi biroroha cyane ntabwo rero ayo atanu ari menshi nk'uko babivuga kuko mbere batangaga na menshi kurusha ayo ngayo ariko ibyo byagiye mu mibare tubafashije kimwe n'abandi duhurira kuri ubwo buhinzi bw'ibirayi hamwe n'abari babahagarariye turabibara rwose dusanga atanu ni nayo mu by'ukuri abafasha haba mu micungire haba mu migurishirize haba mu miyoborere ya koperative yabo ntabwo ari menshi ubuyobozi bw'ikigo gishinzwe guteza imbere amakoperative buvuga ko aya makoperative akwiye kuba yorohereza abahinzi kubona inyongeramusaruro no kubashakira amahugurwa y'uko bahinga mu buryo bugezweho bakongera umusaruro ku buso bahingaho cyo ni uko haba muri burera musanze nyabihu na rubavu amakoperative menshi twayanyuzemo menshi abikora neza ku buryo ageza abahinzi ku isoko kandi n'ifumbire ikaza inyuze muri koperative nicyo gusa aho rero byaba bidakorwa neza nyuma y'iki cyorezo icyo nakwizeza ni ukubikurikirana tukareba niba hose bikora nk'uko twabitanzeho umurongo harerimana jean bosco uyobora rca avuga ko hirya no hino mu gihugu bavuguriye ubuyobozi bw'amakoperative mu rwego rwo guhangana n'abayobozi bihariraga ibigenewe abanyamuryango bose ugasanga abandi ntacyo babonaho asaba abanyamuryango b'amakoperative hirya no hino mu gihugu kuyitabira no gukurikirana imicungire n'imikorere umunsi ku wundi ntibabiharire ubuyobozi mu rwego rwo kutabaha icyuho cyo kubarira imitungo claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ry'amerika turacyari mu rwanda aho abagize imiryango y'abasigajwe inyuma n'amateka bo mu mujyi wa kamembe aho ni mu karere ka rusizi mu ntara y'uburengerazuba bw'igihugu basaba inzego z'ubutegetsi n'abandi bagira neza kubagoboka muri ibi bihe byo kuguma mu rugo umunyamakuru wacu temistokle mutijima yarabasuye maze adutegurira iyi nkuru tubayeho nabi nta kintu dukoraho ntidukora ku kajumba ntidukora ku gatoki bashakiraga muri kongo nyine none imipaka barayifunze ni bamwe mu bagize iyo miryango y'abasigajwe inyuma n'amateka bahoze bitwa batwa ituye mu murenge wa kamembe mu karere ka rusizi ho mu burengerazuba bw'u rwanda aba baravuga ko ubuzima bubi bari basanzwemo bwagiye urudubi kubera ingaruka z'icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyatumye abantu basabwa kuguma mu ngo mu rwego rwo gukumira ikwirakwira ryacyo wagendaga wahura n'umukongomani afite urufaranga akagucomba nk'icyo gihumbi ukaza ukaramira wamukoreye ubwo se tunamera gute noneho si rwo rupfu rurerure muri iki cya korona virusi rero twahuye n'ibibazo bikomeye binarenze n'iby'abandi kuko twese twari dutunzwe no kuva hano mu rugo abenshi bajyaga muri kongo abandi bakajya kwisuma imizigo iva ku ibagiro ijya muri kongo none ariya mizigo ntabwo ikiboneka imipaka yose irafunze ntawe ukibasha kuba yava no mu rugo twese rigaba ni mu rugo tubayeho nabi cyane dore nk'ubu ngubu ubona amafaranga bagiye gukora nyine bagiye kuwushakisha kugira ngo ubashe kuba wabona naho ntawe tugikora ubu no kwirirwa twicaye gutya nyine aba basigajwe inyuma n'amateka barataka inzara mu gihe hari gahunda ya leta yo kugoboka abantu aho nikora bahabwa ibibafasha kurenza umunsi muri ibi bihe icyakora bo bakavuga ko mu gihe kingana n'ukwezi n'igice gahunda yaguma mu rugo imaze bo bagobotswe inshuro imwe bikozwe n'imiryango ibiri y'abagira neza ariko utwo babonye icyo gihe batatumaranye n'icyumweru kimwe kuri ubu rero bahisemo gusubira mu mashyamba gushakisha ibiribwa gakondo byari bibatunze bakiyabamo ibyo bo bita ibihama ibyo nabyo ariko kubibona muri iki gihe ngo ntibyoroshye tukajya mu mashyamba tukajya gukura ibihama ibintu tugacukura ikintu utazabona ukazagigeraho metero ebyiri n'igicuri umuntu w'umudamu ugakura wamara gukura wabona utungana gutya twuzuye amashyi ukatuzana ubwo umwana agaca buri umwana agaca amashyamba ni make ntabwo akiri amashyamba y'inzitane nk'aya kera byabaga mu mashyamba y'inzitane ubwo umuntu arakora urugendo akava intangaha akajya inyarushishi ni kure byibuze umuntu bimufata amasaha hafi nk'abiri gushyikayo ukaza gufata n'andi nk'atatu yo kubishakisha mu ishyamba umuntu akaza kugera inahangaha bwije nyine tukaza kubirya nimugoroba bwije cyane bagasaba inzego z'ubutegetsi n'abandi bagira neza kubagoboka bakabashakira ibibatunga muri ibi bihe bitaboroheye badufasha tukabona nk'ibyo kurya mu- muri iyi minsi tutari twabona uburyo bwo guhaguruka iyi korona virusi itari yarangira ntiyibuze tukabona nk'ibyo kurya mu gihe turi ahangaha Duha ibyo kurya niyo kibazo dufite cyane mbega kitubangamiye nta bushobozi dufite umuntu bwo kuba twakihahira ariko kuba duha ibyo kurya byadufasha icyo mwadukorera mwadushakira kutwambara mukadushakira ku turyo two kurya inzego z'ubutegetsi mu karere ka rusizi ariko zo ziravuga ko nta biribwa zateganije byo kugoboka bene abo icyakora bwana kayumba efuremu uyobora ako karere akavuga ko mu gihe haba hari abagiraneza batanze inkunga y'ibiribwa nk'uko bisanzwe bikorwa ku bandi batishoboye abo baherwaho ni ku murongo wa telefoni muri ibi bihe ntabwo leta ndavuga akarere kaba gafite sitoke z'ibiryo kaguze byo guha abantu badafite ibyo kurya ubwo rero niyo habayeho ibikorwa wenda by'abagira neza ni ukuvuga abantu baturanye n'abandi turakorana hanyuma tukareba abashonje cyane kurusha abandi nk'inzego z'ubuyobozi kubera ko twe tuba tubazi kurusha hanyuma ibyo tubonye tukabibaha ubwo rero ubwo u- u- ubitumenyesheje turaza natwe ubwacu kuza kubigenzura nk'ubuyobozi kugira ngo mu gihe twabona wenda abaturanyi bafite gahunda yo kugoboka abandi nabo tuzabagereho nubwo ikibazo cyo kubura ibiribwa muri ibi bihe cyibasiye myinshi mu miryango ikennye habaha mu karere ka rusizi ndetse n'ahandi mu rwanda ku basigajwe inyuma n'amateka bo bemeza ko barenganiwe na cyane ko ubuzima bwabo bwari busanzwe bushingiye ku kuva mu ngo aho bamwe bajyaga gukora imirimo y'amaboko mu bifite abandi nabo bakajya gusaba ibibatunga muri iki gihe rero cyo kuguma mu ngo ibyo byose bikaba bidashoboka ni mu gihe umwuga w'ububumbyi wari utunze benshi muri abo nawe usa n'ugenda ukendera demisitokire mutijima ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda urakoze temistokle
turabasuhuje bakunzi banywanye b'ijwi ry'amerika dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru amafoto n'amashusho mubona aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugenda mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza mwakoresha urubuga rwa facebook voa radiyo yacu cyangwa nomero ya whatsapp ikurikira akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gutera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu
amakuru yacu yo muri iki gitondo n'aha tuyasoreje ariko turabararikira gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu by'uyu munsi turabibutsa ko ikiganiro muri sanga kiri buhite ku isaha isanzwe ari kimwe mu byatambutse bityo tukaba tutari bubashe kwakira ibitekerezo cyangwa ibibazo dore ko muri iki gihe ibiganiro byacu tubitegura turi mu ngo zacu kubera za ngamba zo gukumira ikiza cya virusi ya korona ayo makuru yari ahagarariwe na edi rwema yegeranijwe na fasil gabehu jye mwumvaga ndi jeffrey mutagoma twese turagira tuti mwiriranwa amahoro n'amahirwe
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.